Inefficiency and indiscipline is ruining the country now. Corruption here, there, and everywhere. Inflation is already high. Let's save Nigeria so Nigeria people, I salute and welcome on this uh, beautiful morning to Inform Me Radio. And this now our program, State of the Nation, the program where we take the check into waiting they happen for our country, Nigeria. Sometimes we they also go outside the country shop because uh, we'll go check waiting they happen for that side. Then we'll come use and take um, take balance our own to see whether waiting we they do e dey okay or whether e no dey okay you know say we sabi borrow well well uh-huh. but we dey talk say make we no just borrow hook line sinker bitter uh, fisherman boat and uh, river and everything and join hook. and hook mm-hmm, join am but we go see how we fit use our indigenous ways to take make am work for us na wetin dis program dey for be that. This program also dey to take open our third eye those of us wey dey sleep or those of us wey wey our eye never open yet for us to dey use our third eye take dey see wetin the political elite no want make we see wey dey happen for our country and i know say today own oh, wetin we wan talk about una go enjoy am well well even as much as say uh, our canadian brothers and sisters because na one word na e be e say. Uh, Uh, okay say one love keep us together yeah. they preach love for canada right now and i don't see other countries Don't they join They speak out for freedom freedom freedom even as uh, our own country dey so our people try and the other time say hey this thing wey they do say make una no they intimidate us na so na e suppose be before but we come even find out say all the things wey dem dey do na to to take cover their own uh, eh, yashes <laughs> every law every bill wey dey wey dem dey carry wey dem dey quick quick pass na bills to take cover the executive the legislators and the the the, uh, the, the, the, the judiciary uh -huh. the three yeah, arms. The three the three arms the of government the, the legislators and the, the they pass bills after to take cover themselves meanwhile dem leave us the vulnerable nigerians to remain vulnerable anyway my name na olayemi mm, no be only me dey inside studio my brother dey here hmm oga dey omo hmm. tori tori tori alright uh, <laughs> one chinese company and some other companies don carry oga malami and oga amechi go court sake of say dem do wuruwuru for dis for di railway matter wey dem dey do so na wetin we go talk about today be that. all right eh, make i make i greet our people this morning eh, the matter dey hot in fact even right now the pot and the handle sef no let person hold. i get cloth i get <laughs> cloth yeah na just cloth now na the eh, thing need uh, cloth wey wey dey very thick wey no go burn my hand you know say you know say this my palm na soft palm na ajebota palm <laughs> so i don't want anything wey go burn am. yes because right now now just three three three uh, three stand now triple stand over. Now that they use now take big nigeria contracts and all the decisions wey they make for here it's always between the attorney general the ministry the minister and the presidency Now I make them the three the three triple uh, stand over tripod. oven mm. uh, tripod so uh, the pot you know when you use that thing they could make the hands of pot the hot well well. So that this money we need to use this cloth take hold and make we remove Nigeria mm, come off for insulated the insulated one. Where yeah. where not mm, to make the heat. So that make we remove Nigeria come off for where they for the burn them as they like now. you mean Nigeria. the indigenous Nigerians? Yeah, the, ni- uh-huh. indigenous Nigerians. Uh-huh, okay. But before we enter there, I go sharp sharp tell them my name and they make I sing the national the studio item this morning. My name is Adom Wakao I salute everybody when they listen to us today. <laughs> <laughs> uh, make we just take our studio item when it be the difference between political power and traditional power. Political power and power obtained from the people and therefore must be controlled by the people. Uh, traditional power, now power given by God, it is a birthright and is to be enforced by the people. This morning, I did listen to somebody when they complain about uh, Ewarwe and some communities, the forest, when they that area toward Orion and as land don't they taking up all the forest all the forest reserve They don't remove and give people when they plant oil palm tree and the the communities now don't they lose their own farmlands and all of that and the people come begin complain very boldly this morning and dem they speak out loud through practically all medias this morning say government no they always consider people now only waiting go favour them and after they don't come off for office wetin they go they see it na that always look at Now, make them. we need to look for you know consider who you they give power before you hand over power to them. uh, eh, sometimes when you hand over power on the ground of sympathy it they bring tears later mm-hmm. when you hand over power because of ethnicity it they later bring disaffection if you hand over power because of religion it they bring on it they bring disbelief if you hand over power because of emotion mm. it they crack emotion and because of this politically anybody when they want hand over a power in fact we don't use this program explain how you defeat give out your power to somebody and anybody when they hand over a power to the wrong hand the outcome the method where you take give the power out now they still bring out the outcome of the use of those power and so it could make the people of the indigenous people of nigeria of the 36 states of this country including fct and the entire zones where you dey make sure you dey consider think am well and how you go fit make sure say that power wey you wan hand over by 2023 2024 and even this year 2022 to state governors uh, by elections and all of them you go fee hand over am justly no use sympathy no use emotion no use ethnicity no use religion no use the issue of na my zone or na who i go benefit from be this selfish interest will always bring about selfish pain until we go dey learn all these things now only then and then we go dey let fairness equity and the right way of election take place for this country so now this one we not give us our lesson today from the difference between political power and traditional power. Yesterday, I learned one small thing from somewhere. Say we get it, what they call the political king. Political king a person when he collects staff of office, but the, the staff of the kings no go there with him if you date the east you go know wetin we dey call the staff of the kings staff of the kings na be the one when the ancestors of the land they hand over to person when them choose to be the king and the get waiting that thing they give them authority to fit they go talk to whenever there is crisis in the land and if you no get that staff it means say you are just a political king and not the actual king so which king you be for your area today ask yourself you be political king when e staff of the staff of the kings no really deal with i no say the i no say staff of office or oh, staff of uh, eh, mm-hmm, eh, eh, mm-hmm, please so oh, mm-hmm. take note there is difference between staff of the kings and staff of office staff of the kings na the village they fit give you staff of office na government they give person and staff of office no dey fit give you authority to to do the job of when the staff of the <laughs> kings dey give person so today e good make we dey realize if you are a political king Go and repent, hand over the office back to the actual owner. The people will respect you more by saying, You knew it was wrong and you corrected it. Even at your time, they will still worship you like a kingmaker or serve you like a kingmaker. But if you get greedy and you go ever won't stay with these things, with time, the regret will always be the outcome. Now, this wants to be the message we'll get on this platform this morning. Now, well done. I still be Ladio I salute you today. All right. Um. sharply, sharply, my brother. Thank you for that uh, small analysis where you give between the difference between uh, political power and traditional power. Well, my own be say my tradition senior politics. <laughs> Mona, Mona, listen wella. Our tradition senior politics. Politics, we don't say I'm say politics and scam. Big one are just a group of people wey just come say okay make we talk say we wan we wan give dem something to take all na just control mm-hmm. just to control your mind to control your wealth to control everything na government be so therefore make we be government of ourselves make we dey control our things by ourselves you know oga adeoma before we enter you know say we dey talk about something bread bread and psychosis eh, psychosis mm. you know i i be one person wey i no dey i no dey um, how i wan put am now i no dey tie my cord to something i dey always give enough um, space space so that if if i see say something get as e be i go drop am without effect ah, no eh, sharply, sharply. <laughs> anything wey dey take too much of my at ten tion and then e dey e, wey e be say i dey focus on am whether na person o whether na friend yeah. uh-huh, or or business or anything at all mm -hmm. i dey always sometimes e go just be like say one thing go say wetin you dey do so i go wake up i go take a step back I'll come begin watch the picture <laughs> why you dey laugh most of us no dey do that wetin the world dey do is a system not be only for nigeria this thing dey yeah yeah na system na e be programming all of us dem dey program us as why oga adeomo i fit talk the number of times or the number of minutes in a day wey i dey watch television <laughs> e dey laugh i fit talk the the time wey i dey give to certain things i dey watch am mm-hmm. because anything wey dey too take your attention e mean say e dey take your attention away from from something very important yes dem dey remove our attention by giving us things una be very very watchful because right now now a lot of people dey go different different places go dey donate fifty million go dey do this go dey do that <laughs> to remove people eyes from the main thing wetin be the main thing who these people be who they really be which person interest that they really go after they will give us games to capture our attention to remove eye today make i talk one thing wey dey my heart since make the whole world know i know say una dey like football i used to like football but i come notice say football dey separate husband and wife well well <laughs> okay, why una dey laugh now because the time wey dey suppose dey for uh, inside uh, the, the other room eh <laughs> na that time na him na him these people see am o na that time na him dey know say dem come dey put match for midnight why una dey do bad thing like this <laughs> eh why una wicked <laughs> why una go dey fix eh, see na na part of these things wey i dey talk so. they eh, don fix match and the guy go just get up from there concentrate well well. oh eh, meanwhile we go just dey ziyara the ziyara room. all alone eh, all alone. and when they lose match it's not coming back. oh uh, at all distract see am um, you come dey distracted at ten tion no go come. no mon mon ateta. and when at ten tion is not there the rise and fall of empire na not. <laughs> all right jokes apart eh, but una dey laugh now we dey all of us dey laugh but na the truth na just dey tell una now because this na just part of the things wey the world system dey use That na just the truth okay so um, back to wetin we say we wan talk about today They don remove our eye from the matter since but thank god say some people don bring our eye back to this matter now hmm. you know say we dey complain since say eh? on um, no oga minister of transport yeah. not gree fix roads all the major highways na death traps na im dey be yes all the major highways death traps na im dey be e no gree fix those roads the other day we analyse wey e talk say most of these uh, contractors don comot for their sites yes. for the major highways yes, yes. they comot for site oga minister of transport amechi focus on railway focus on railway why the why don come out now because people don swarm now swarm and uh, oga malami they don sue them unto say they give contract to anoda pesin say amechi amalami sued over alleged illegal award of ninety one point seven billion railway contract to chinese firm how This kind thing take happen Then tomorrow dem come run one go take one position to cover them so that this lawsuit no go happen abi as some people dey collect eh, chieftaincy title and dey talk say dem wan go for presidency dem don get di blessing mm-hmm. to go for presidency mm-hmm. to cover up di crime against di indigenous because dis na crime indigenous people of nigeria crime against di indigenous people of nigeria oga adeomo wetin di indigenous people need to know and wetin we suppose do for dis matter now Okay. Um, thank you, take bring this matter up this morning. Uh, Chinese firm and several other companies don't put hands together to sue Malami and uh, um, Amechi, the former governor of River State, and today the, the present minister of transport. First of all, make, make i correct am o because uh, i wan do calculation of the the uh, amount wey the thing suppose be versus the amount wey they give am out. Yeah. right now if we really check wetin dey go on i want make we first find out something maybe our minds no dey go there ministry of transport and ministry of works suppose dey work hand in hand and not ministry of tr transport and ministry of justice. <laughs> Mm. Mm. See, we need to we need to first look at things from that end. Only then we will now know the shady deals when they involve in the project. Ministry of Transport, they in charge of organizations of transport lines, registration of companies when we get involved with transportation on shipping major routes and uh, uh, airlines because in connection with aviation you understand what i try to talk mm-hmm. because ministry of transport ministry of aviation ministry of works now them they do hand in hand job <laughs> okay mm. then they do job with one another mm. Mm. aviation they do jobs on runway ministry of works will come and do the jobs while yes. they do the charge of landing and taking off airport maintenance and whatever which fund they under them federal Airport authority down transportation of it they determine by the logistics when they involve on when and how then when it comes to the issue of ministry of transport on land the ministry of works transport dey always come submit dead traps when dey road to ministry of works ministry of work will collate it's a part of why they they dey do collabo to know on budgetary allocations mm. wetin they suppose do. so which means the the separation na na a deliberate. yes It's a deliberate thing. Now, the to ministry, make more money. Yes. To suck us more. Yeah, because they know they feel say the job too day big for one ministry. Because there, there are other things when when they involve in transportation and logistics, when works no go fit handle. I agree. Say they needed to even separate it at all from works and transportation. But even at that, Ministry of Transport no being directly supposed, dey involve in construction na be the first thing when i dey talk about now so the railway line building was supposed to be the job monitored directly by ministry of works but because somebody want to bear a name ahead of wetin dey in mind power con dey investigating na make dem today dey borrow dey run up and down dey borrow money chief borrower e come dey construct railway line come even dey talk get the boldness to tell nigerians say we had to beg niger republic hmm. to accept our railway line can you imagine so that one that one alone not be fraud no it's eh, a fraud e further help to expose who he is not the interest of nigeria but the interest of foreigners against the indigenous people of, of Nigeria, Nigeria, and why nobody should ever take him serious again in life. Mm. Because when he don't become taking for instance, say he get opportunity in his lifetime to be a president. Hey, one day, he go set the whole Nigeria. America now we go the construct road go. Why the road to his village no go ever walk? Now one thing when he tell us ahead of time be that. Mm. But it, to me it was a campaign against himself. But first, may we now look at it. When money is being borrowed when people dey borrow money mm-hmm. you dey always tell wetin i wan use the money for. you know say we dey always talk about say wetin dey be the mou. mou now i talk wetin i wan borrow money for people go get interest okay if we borrow am wetin go be our, our benefit. benefit by the time we come okay una go fit give us little part of the percentage of contract backdoor negotiation off hmm. record hmm. engineer as we dey here chief management go come tell you say yes o oh, i go fit talk to the director when e dey sign loan if to say you go gree use so so so company Company. and the man go say ah ah but they don already submit bidding they don already submit you say okay which one dey una mind they say no we don screen and they are even number one mm. okay and they are bidding how e be you say okay eh if that is the case don't worry i will see to it him go first call me true true they don tell una say dem wan give una dis contract they say yes so so far we been able to do this for all the people wey submit bidding our own even low pass which implies that and give a quality hmm. which implies say for person wey really get something for heart na who e price dey normally na so we dey do for even our personal hmm. construction of mm-hmm. houses and hmm. whatever price wey no too high dey average but can still give me a quality na we dey always like go for not be who go extort us and yet sometimes he may not even know the job. Yeah. So what happened? I will now say ah, if they, he said they don't come meet me oh, for borrowing oh. Now make me see. may I ask you before I forward the paper to where they go sign them oh. He said I beg I beg I beg because we don't wait for the contract. Now because of me, him go sign approval carry and give you tell you say yes these people are really due we've checked all their terms and conditions and they don't even dash us to their country. <laughs> so you go consign true true dem don dash us the country i not dash anybody no you no come say i dey use you now as china so that him na the minister i not dash okay uh-huh, then you come <laughs> you come sign by the time this money is signed we come come now They will come go down down down down the document of people wey no even pass exam at all go pull out a paper wey dem know say na that one go benefit dem now dem of like uh, fifteen billion fifty billion naira wen go just vanish like the one wey dey ground now now when you you don check am the guy go come say okay by the time we look at it you come here first of all we want to add this to this money can you push it you say yes finally when we don take this one out wetin go be our kickback from this project ah oga minister you should know that uh, your boy will always be lawyer the actual cost of this project na twenty billion naira but since you are making it 45 mm. uh, mm-hmm. we are going to when you take your fifteen, ah we will still give you another five journal to make it Twenty. 20 the uh, because the other one our percentage for profits. was okay fine and good this is what we are going to do we go approve and sign the first check to you. As we are delivering the first check, we are getting our pe- first package. The next check will give us the next package. Oga Adeoma, I won't give you waiting I know. Sometimes from that first check so they go mm. say make you give them everything. yes na im make dem the small thing wey dey inside dem no dey like dem no dey na im make am e no dey eh, mobilize the job well. yes then dem come dey talk say na the contractor na im dey at fault. yeah that is but another that is another angle. dem no go know say na wetin dey happen be that say the person wey dey bring out i use your name carry am come out mm-hmm. but return am back to me. yes give me the one wey i say be my own inside. yes dem eh, carry even if you talk say this thing no go reach e no concern dem again o oh, because the the the job actually no concern dem na their belle. yes na in dem yes so by the time this is done you come discover say why amechi no run this project with works because he know say somebody get power when he go take send investigators and so he had to go and meet justice why not know anything about the price of when you no suppose know anything about cement you no suppose know anything about iron e no consign am to know how iron take enter nigeria e project na to make sure say justice dey played out actually if na why e dey there o mm-hmm. you come carry works go minister of justice dem come sit down begin deliberate am say well what is going to come out is ten billion naira ah ten billion yes eh, as a minister let's just do it fifty fifty. Meanwhile, the actual thing coming is fifteen billion. When the so 10 they'll billion, still short, eh, short change. My thief, they always thief thief. <laughs> the original thief one day inside na dey carry that is why if you watch all these kidnappers when they ask them how much reach you mm -hmm. go tell you mm-hmm. sometimes some go tell you say in the entire deal na twenty thousand of about how many million naira paid because the original thief dey up there dey collect the thing na the small small thief wey dey inside dey share something give the original thief dey office dey sit down dey wait or e go dey im house e dey house dey enjoy life so these ones are just errand boys so now by the time this thing is done so wait wait wait are you saying oga amechi and malamina na errand boys dem be no for this matter no on this matter oga amechi is the big thief He con go tell the one wey e go support and take thief He con thief that one But am but you know say some other people go still no ma dem say spreading department Uh huh malame go bring a percentage who who the people wey wey uh, okay the project nko no ma eh. we dey come okay no vex that fifteen billion naira When we don do fifty fifty we will now do a contribution of settlement there is no way anybody dey do a release of cash when e go talk say the wetin minister dey get for a contract and wetin everybody wen sign go get say na mate dem dey be otherwise why the minister dey suddenly come and e come rich richer than everybody e meet for office including the civil servant dem dey get -hmm. but e no dey always be on that same range everybody get there are some people that have ninety-five percent some dey get zero point five percent some dey get one point five percent na so the percentage dey go until e finish now let's come to wetin suppose be the ideal issue so when you look at why malami dey involve malami dey involve because na foreign matter the government need to know madam make sign for on behalf of the government say yes we are aware of the borrowing mm. why the minister sign on behalf of him ministry say na we wan do the job ideally ministry of work suppose sign say we design the job but dem no dey carried along na im make the former governor of lagos state name now no dey inside there. Mm. yes okay Let's come to this point. The people they sue these people because they have a figure of every detail when that job won't do. They design uh, bill bill on quantity survey and everything when they do. They have evidence before taking this case to court. Now, by the time you deal, uh, when you don't do this submission, you can't talk. So okay, see how the thing be, see how it look like the man go come tell you say no no no see see see see see and at the end if works want make dem constantly dey approve money for them, then go only talk say well from the design well i think it has the the, the present cost of things ma this is one way where inflation take enter this country why because you constantly need to dey inflate the cost of laptop in your favour <laughs> otherwise when why they not why they not dey do things direct eh, man the reason why they no dey do things direct because they dey feel say if i go come nothing go come out that's why they dey use contract yes otherwise by now nigerian ministry of works suppose don get contractors and bulldozers and employ civil servants who are engineers which which we know say they get they get engineers they get architects they get all and na dem dey still dey go site to check on to raise certificate of completion mm. for you to now get your last this thing and according to their law it's one year after after they will come raise certificate of completion for you for you to get your last money for the contract they gave you some years back but make we leave all of that now amechi malami name don dey involved because all of them got a court and these people know the exact amount 15 billion naira difference that 15 billion means a lot to the construction of roads 15 billion naira will construct the road between edo and delta between edo and, and delta on both wings mm-hmm. between edo and ondo on different routes mm. between lagos and ogun and so you know what they took so by extension they took the life of people mm, how did they take the life of people if we look am till today the construction route when they dey do between uh, um, when you go even know say substandard work was done on this expensive 91.7 billion you go come look am check where road for the, how the railway line they break down Hmm. how the trade dey break down yes, for inside forest for inside forest because a, a, a week ago they sit down for inside forest for how many hours how many, or days uh, days uh, days not be hours o. Oh. they no they were the people were not looking for whether. new railway station o. Uh, eh, whether mystical helicopter go come come lift them like the way they lift niger state governor comot for inside the uh, kaduna abuja expressway that day. Mm. so maybe nigerians go come dey buy mystical helicopters now when they go come dey leave them for railway line they go otherwise bandits the new terrorist groups go come dey visit them on railway line to those una wey una no dey hear word una still dey enter that thing no hmm, na dey use una sense o enter motor wey you know the road when e wan pass down for somebody to go drop you for inside forest you think say na dem speed dey pass but they are taking you closer to these guys more than you ever knew another thing i wan quickly look at here is this when people dey steal dem no dey know say another man dey side dey watch funny enough dem forgotten say the contractors when they first do this bidding all of them knew the exact cost of mm-hmm. now the new contractor wey get this job still get friends because a friend of my friend is my friend and along the line you sometimes a friend of your friend is your enemy eh, at times at times but when it comes to dis eh. they can use anything to make friends ma where you see where contractors wan make friend a contractor can spend 5 million naira on entertainment just to make a friend because e know say true, am i go make 3 billion now when these people they do all these things they forgotten say somebody will say come bros na me they still give that you know say but as the thing dey now see how e be see how e be na we because all of these contractors they all know each other let's be sincere Malame cannot run away from the truth. Amechi cannot run away from the truth, knowing too well, say they inflated it with over 15 billion naira. If na National Assembly would they talk about pardon? Mm-hmm. But FEC had to give approval because these people know say later somebody go congratulate us with brown envelope. So put all of that together. You discover that a body of men who constantly want something into their pocket, nine they rule the country. are not people that have the country at heart. At heart. That is why somebody will come get the God to tell you we are borrowing for the children unborn. Unborn. Ah. And then another person will tell okay, you that that statement it they it they mm. make we we yes. we we we because, for my are not borrow because, my generation to the last not borrow and they not go pay this money. They, they, because an, another thing is that you, they know that because something will always come even works when they no great talk put on this matter e no say inflated figures dey yes the minister know say inflated figures dey because na business wey all of them dey sit dey do and at the same time he know say they go come greet am so that make e no come vex tok say na my ministry suppose be the supervising ministry on this job not be ministry of transport suppose dey supervise railway line mm. Mm. when amechi was in rivers state and he was doing monorail why e no give am to ministry of health to do monorail when they no finish before he come comot for government when he was the governor of rivers state he knew he know the the the the the the, the crime involved for a project of that nature when e go involve entertainment and i mean uh, tourism mm, and whatever yeah. he allowed the ministry of works when do the design and transport to do a collabo job and then works started supervising but when he reach town and the and the national he has to do supervision you ma na you borrow money na you still dey na you still dey spend am. he is working. na to tell you say otole motive dey because na the only way when im name go take dey covered up but na to go do greeting department greeting a courtesy visit on the ministry of uh, uh, works a courtesy visit they go close a closed down meeting you know anytime when you dey hear politician do closed down meeting off camera off off, off journalists off journalists off everybody na to tell you say something came that we no want make anybody see and with time who go come remove that thing comot for office cameras will still not be on at times sef wetin dem dey do dem go shut down the cctv cameras i remember one incident one day <laughs> for somewhere where we mm, bin dey mm, before mm, when the one ghana must go just land run enter they just open them. they bring a come out hey hey hey hey hey ah before you know light off ah, ah. if light off cctv camera then go off. okay oh dem no get inverter that time. no inverter okay. inverter no inverter no so suddenly the thing shut down and they not be infrared. Mm, uh, cameras. Uh, cameras no be now when infrared don't enter so they come what wetin they do everywhere shut down after the thing don run enter where supposed suppose run enter suddenly light came back again we come dey ask who took the light how nepa take enter this office take take light and yet the house opposite light get light get light <laughs> but eventually you go understand say there is always a job done by boys when you need to send this message and at the end of the matter later later later the man wey dey in charge of main ten ance e come buy one brand new one direct belgium motor when even the one wey dey inside before na him and scorpion dey drive come work drive comot together before because he was he agree mm, to, do, to that, do that job, job of switching off the light if he buy another vehicle that thing can remind me of one thing i wish to just voice you see whenever people in government influences a wrong deed somebody will always use his head as a scapegoat. Mm. make me want use this statement. I remember very vividly. If you watch, there is a pro, there is a movie we call Tudors. That film is a little bit very very not too palatable for children, but it's about the the the the royal house of England and how come about the Church of England and then the one we call the Anglican Communion today. But when you look at it, there were some little little betrayal that were done on the king, King Henry the Eighth. What he happened? He now vo- the guy when they give money to make it do some small small deal. The Anne family did something, and when they come later catch the guy, the day when they won cook him, when the king asked them to go and kill him, and the way that they kill them, they go boil hot water with pepper. The water will be boiling. They will come tie the guy. Engine go come. They go come. The men will now be rolling the thing. You come. They draw him. The question they ask him, he said, "Even if I ask, even if I tell you who asked me to do it, to poison Bishop Fisher, because somebody did poisoning." He said, "Even if I tell you who asked me to do it, don't forget I have children. I have daughters." They are expected to marry. They will go to school. Who foots the bills of making them to be recognized in the, in the society? So the price of me making my children to be recognized in the society like others is why I am entering this thing. hmm Now, what am I trying to say? Because the very man who asked him to do the killing of Bishop Fisher was standing there at the point of judgment on the man. Mm. watching him. All he needed to do was look at him. He's the one that sent me. But the guy that already threatened, he said, I will wipe out your entire your, family. Your generation. If you mention my name. So some of these jobs done, they are classical. And who always asks them to do this additional will stand by and watch. Sometimes someone is always used as a scapegoat. all right my people Now they listen to us on informe radio this morning and this is the state of the nation we dey talk about right now the the lawsuit where dey carry amechi and malami go court one chinese firm na im carry dem go court over the illegal award of ninety-one point seven billion rail eh, some some caption go say ninety-one point seven some go say na ninety-one point five anyhow ninety day one, one day, day. <laughs> and, and billion day something and billion, billion day, billion day. <laughs> <laughs> for this matter so ogade omo why this company wait till now. yes i like before, that question before, before coming out. coming to, out yes so so to to inform or to let us know wetin transpire. they know why ma first of all a case of this calibre na very high profile case And if you don't get involved with politics before, somebody's life is at stake. Yes, now make me the talker. Yeah, me. No, you know they involved. but to those when don't they involve issues like this. I don't say when at the time you say make I not just bother. no, there. no, no bother, no <laughs> bother. This angle where you did, so they talk to them, it e did better because the day when you went out there after ninety days. no me don already know say hmm. if i enter i no go even maybe na one month i go do because <laughs> after that it's either you resign by yourself <laughs> me no say and when they ask you question when when we later come as journalists to ask madam thank you very much you know that period you were in the office you served very well just why just one month <laughs> they will say well um, i consider it interfering with my family matters so i choose to you will never be willing to voice the truth again unlike until after several years like that governor when did they talk that day or uh, when he say I, I was told by the ad hoc staff that the result had been written before why no voice on that day <laughs> oh my God. so now why waiting till now now two possible things one getting the proper and the last document on this project before we go so that we know say we have evidence against them and two How many months is remaining for this government before that tell you the level at which the power they have is dying? Mm. Yes, as a as government they get closer to rounding up. The belief be say if we institute a case earlier, mm. we fit no stay alive take pursue the case. Mm because actually the people if you dig closer to government you know that they always have men that are willing to stay in their hands and some that are not willing to there are people that are meant to do dirty jobs for government and those dirty jobs in most cases not be people when they office okay wait add this one join again we know say oga amechi dey complain of recent say china abo anyeli say <laughs> say china no wan borrow nigeria money nigeria money again yeah okay say that they look towards europe now why can can there be a link yes ma i i i will agree with you if you link the matter yes the question is who china as at the time they were borrowing this money mm-hmm. which company dey favoured by them by them determines the quick approval Hmm. because in their project now china dey determine who go do the job of the money we are borrowing you but because they have a stake in the matter they had to approve but now you con go use who no con favour them. they will not answer you again so the are why okay person when you don conceal you know we remember say recently another group don dey take them to court on this same matter of railway line now mm-hmm. reach rail line say the concealing say they carry the the agreement initially was the sovereignty yes, of nigeria yes. another group don deny. wey dem deny now yet, one one group carry the china because they wrote the agreement in china mm. took kids out of here to, to go, go and interpret interpret it but if china government was aware of that interpretation because those people paid money heavily for the interpretation if china government know about that interpretation with nexen bank don forget na people get nexen bank mm-hmm. don forget people are shareholders of nexen bank and these people wey be shareholders get hand for other companies and these people are no longer and china get one policy that dey use a specific bank for each country when we do small small check check i find out say china does not use every bank any bank you see to borrow No. If, like Nigeria now, all Nigeria projects are tied to a particular bank, then if uh, uh, Tunisia they come, they won't borrow from China, they will tie them to another bank. To one particular bank. So they channel the money to that place. From there, you can now get. Mm. So no expert say they are going again. They will tell you no, go back to now there you go go. And when you now know that there is a rock already on the road, what do you go do? You go turn back knowing too well say you don fair conceal your sovereignty to them. two you breach the agreement mm. say na these people na we wan give the thing we suggest for you if you agree we go give you loan this one be like conny man die conny man bury am yes so they don agree They no use them again and these people already aware the whole details dey their hand you already submitted everything they wanted now you no con use the people. china no go approve because china will not release another new bank to you now to deal with it will now be multiple tracking of fund because of that they need to turn to europe knowing to where say they don't poo for china door and nobody ready to now use Soviet to take Pakam. so it's very possible say now this matter make them no get the thing because one lies is involved hmm. two inflation is involved hmm. three they don't discover say they no keep to the agreement and because of that we are not willing until you return back which was exactly the same thing when happened for that power plant project when they come discover say the same malami pull out Two, a page 200 uh, yes over two hundred million dollars pull out a particular page for the president to sign and later these people had a complete document of it and the president come discover say the, the the pages were not complete okay because of the clause that was involved when they take transfer the deal to another company mm. wey make them they lost over 200 million naira and then to pay a particular percentage till the project is over you can imagine how these guys just dey sit down constantly they make nigeria dey indebted. indebted. and funny enough they never carry these cases go court make dem win anyone they are always losing even as an attorney general he's always losing. okay oga adeomo no vex as you they talk i just dey remember say you know say oga amechi yes dey make moves to go for presidency ah. then eh, even oga malami also dey make move to go for eh, eh, governorship yes for im state kebbi state i agree eh which is already generating dust there right now wetin be the connection are they trying to hide eh, eh, so eh, that the connection is simply immunity because amechi will have no governor to run again you finish your eight you cannot eat your cake and have it if i go beg wike to return back to complete four if he had done four like the form that like fire me do four go to presidency make mistake come back and cover up with your four <laughs> but this time around he has eaten all his eight so na my state you wan come come come govern as a governor no possible so the only option now na either you go for senate which has no immunity or you go for presidency and right now the presidency sef na presidency wen get stone how it how im own presidential bid take get stone the state where im dey where e for come na pdp state and hmm. the apc where im belong to does not really have stronghold there. He personally used his mouth, voice and say, My people have hated me for being a part of this political party. Forget the Tobani. He's a man that is facially happy, but inwardly he is crying. Now, who will run, even if APC gives you a ticket today, will you win your state? you don see person when people dey fight for your brothers dey tell am say we no want you for house yeah maybe that's why dem dey put uh, party carrying uh, members as uh, they dey send them as inec um, ma forget that matter e get where e go reach even an inec commissioner is afraid you no go announce result you no fit come out for inside there nigeria don dey gradually dey get to that point that you go announce result irrespective of di armour tank wey dey inec office you no fit come out so di inec commissioner should be careful because na house you go later go The indigenous nigerians no dey know beyond the level send inec commissioner to edo state today When he finish from here the state wen he dey go we dey know e house but let's leave that. The truth of the matter be say amechi know say im own presidential bid na issue so di immunity dey at a standstill why i say e dey at a standstill be say who wan help am fight to win di election for nigeria your house first need to pray for you before outside i go dey say amen then as for kebbi state oga malami don worry after how many times wey you don slump down on top of that place where you dey always go where they dey rush you go hospital leave that story The issue here is this: kebbi people don already tell you even in the same political party we know say people dey always do lobbying The question dey say don't impose malami on us we no want Why? They said he is a disappointment even at the presidential level. Mm. See, listen, when you maybe oh, man, you listen to the press conference from Kebbi State, you go know say the indigenous Nigerians and the politicians stood to speak. They were not speaking as someone who hated him. Oh. They speak. They say if at that level where you dey, your tribalistic and the kind way you push law, Mm. no really get anything to do with constitution how we come believe say well if you come here you go come do anything good Okay, first of all, how Tambowa take win the governorship as a, as a speaker in House of Rep? Hmm. Ma, Tambowa not be my friend. but just taking over sokoto sometimes i dey you dey wonder wonder whether how we manage know each other <laughs> funny enough the guy no know me but i dey follow up dogara was dogara was uh, uh, a speaker in the house of rep hmm. tambowa was a speaker Yes, it, Tambawa was not a senator when he go win governorship. But the way he live in life, the, the way, way, he make, he impact, make impact for, for the country. No, apart from the no. Okay. The generality of Nigeria gave the people, his own people, the impression say, "Come and lead us." Because when you look at his games throughout the period, he not really get hand for the angle of say, "See the one will be my own." Tribalism. And so Sokoto handed over their country back, their state back to him. Why they no hand over Plateau Abiwe to Dogara like that? Why they no hand over uh, to Dimeji Bankole like that for Ogun? Mm. But there is something that the guy did differently from others, and he got it. This thing, even at his young age, he got it. So what to make me the talk the role as you play the thing go determine whether your people, people go people accept they or they go say so they don already see am and they told him don just come here for imposition nobody go welcome you and so the guy dey know ahead say challenges dey for am and in his own case he no dey sure therefore to those when dey think say you go go uh, up go pupu you come come down dey use our toilet tissue wey we <laughs> manage buy <laughs> buy come dey take pack am forget the story nigerian every office where you dey the role wey you play na dey determine whether you go fit continue or you go stop there yes or you go stop there gradually the country don dey grow to a point a governor go lose im senatorial seat after e don comot for government me dey see people now as we dey so say when dem wan contest for governorship i mean senate dem go lose their house in fact their polling unit dem go lose am You know why? Because after being a governor, the whole people don't already see the way you behave. Mm-hmm. Who won't go hand mm-hmm. over Senate to you again? You know that they always see Senate as where governors should go and hide. Hide. But a time is coming, Nigeria go go beyond that level. It is now the indigenous Nigerian fighting against you when you are now a vulnerable man like them. Mm. So, uh, okay. to those of us when we they look, yes, any secret you think will not will not show, as long as there is sun, in the sky. The soil have no place where we go take hide anything. If sun shine today, no matter what, this the water when they inside ground evaporation must take place, irrespective of the kind number of grasses when they around that area. Which implies say if where you use the office do with time, it go always open. Now Malame and Amechi una go face the case. They don't see I am say una ten go so over. It's now 15 point something months old. Now una get. because by february ending it will be exactly 15 months remaining for you to leave office you know still office wait for nothing. see the constitutional part wey una dey take think am since say una go do extension e no go work you know why we don already know say uh, chapter six part one section 135, subsection three don already talk about the extension but nigeria go make sure even if una throw bomb for inside south east south south south west we go do election when we don do election somebody must still win and when somebody win you, your office is over on the 29 you go pack comot so my, my uh, to the indigenous nigerians make we they always watch out to make we they try investigate beyond you must not be a journalist to investigate you must not information, information matters give authentic information to people when they are around they go feel help them use them work to help you And at that point, your voice matters. These people no expect court case on this issue, but today court don't come. Any way they use court take match the matter, they go fit do an extension because they no go fit they, they fit tell court say don sit don sit because na their friends dey uh-huh, office now uh-huh. until when case dey over but when another government come the case continue remember you are not dealing with a government body you are dealing with private people Well, until we go to hear ourselves again, my people, my name is Tibila Diomaka. Oh, I salute now this morning. My people, now they listen to us on Inform Me Radio this morning, and this now the state of the nation. We they talk about the Wuruwuru contract where Oga Mechi and Malami give uh, one chinese firm meanwhile another chinese firm na im dey sue dem go court say na wuruwuru na im dey do say na dem be the original people. wey suppose get the contract okay this one na im dey cause why china say dem no go give us uh, dem no go borrow us money again hmm question mark dey for dem but another thing all these things wey all these people dey do so dem go dey wonder why other countries dey see us finish see dubai wey be say na our brothers and our sisters dey be before we dey friend well well we dey travel go there that, now somebody dey tell i dey uh, talk to somebody the other day tell me say person wey you know say dey even hide dey come arrest am put am for cell say thank god for another person wey dey there wey get uh, uh, connection say na that one na help go find out find out where that person dey so na if to say that yeah, that young man delete now nobody for know anything about am una dey wonder why other countries dey do us like this. Now na now na una dey cause am eh, eh, eh, all the unpatriotic things wey una dey do see magomago contracts wey una dey give out why dem no go do us like this? but make una remember kama dey if you like go carry all the titles go go anywhere spend all the money okay you dey keep the money for election hmm. twenty twenty-three election na im go be the election wey money go fail politicians woefully na the small wey i get to talk today be that my name na olayemi i salute una well well o.